iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi ni mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye edi rwema nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateganirije umuziki tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi hozine munezero n'igihe ngiye kuyabashikiriza tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida barack obama ah, yatezuriye ibihano byari bisanzwe ku gihugu cya sudani kuri uyu wa gatanu perezida obama avuga ko ari ingaruka z'uburyo leta ya sudani yigenjeje neza ku bijyanye n'intambara yo muri darfur kurekura imfashanyo zigashikira ba nyenezo kutakivanga muri politiki ya sudani y'ubumanuko kurwanya iterabwoba no gutuza imig- umugwi w'abagwanyi wa arme de, S- de resistance du seigneur ingingo yo gutezura ibihano i- ku gihugu ca sudani irekurira igisata kijejwe ubutunzi muri departema ya amerika gusubira gukorana urudandaza no gushira imitahe yaco muri ico gihugu mark toner umuvugizi wa departema ya amerika yatangaje ko iyo ngingo ifasha sudani kuzokugwa ko ibihano vyose mu kiringo c'amezi atandatu ari hamwe ibintu bibandanije mu nzira nziza umuhinga mu by'agateyakazina muntu amenyesha ko iyo ngingo iraba cyane ibijyanye n'intambara imaze imyaka itari mike yamara ko atacizofasha ku ihohoterwa ry'agateyakazina muntu kandi ko idashimikira ku matata adahera aho ari muri dafu tubibutse ko ibyo bihano byatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'indwi bitanzwe na perezida bill clinton sudani yaragirijwe kandi ko yacumbikiye umu- umwiyahuzi osama ben laden mu mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda hakaba hari haheze imyaka itari mike perezida omar Ba- Ash- al bashir wa sudani aregwa ibyaha by'ingwano hamwe n'ibyaha byo guhotera agateyakazina muntu muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha kuri wa gatanu intumwa ziyobowe na perezida Muhammad- muhammadu buhari wa nigeria zagendeye igihugu cya gambia mu ntumbero yo kuganira na perezida yaya jame yatsinzwe amatora ku bijyanye no kumuronderera ubuhungiro ari hamwe yemeye kuva ku butegetsi perezida jame yari amaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri arongoye gambia akaba yaratsinzwe amatora y'igihugu- mu- y'umukuru w'igihugu yabaye itariki ya mbere mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze leta yiwe iregwa ko yahoteye agateyakazina muntu gufunga abantu bidaciye mu mategeko guhotera ubuzima bwa kiremwamuntu no kuzimanganya ubuzima bw'abanyagihugu icegeranyo cyasohowe na departema ya amerika kivuga ko abategetsi ku ntwaro yiwe bakoresheje uburyo butandukanye bw'iterabwoba kugira bashobore kuguma ku butegetsi Uwaro- uwararongoye seni mu matora aheruka akaba yarahungiye mu gihugu cya senegal inyuma y'aho perezida jame hatangarije mu ijambo ryo kurangiza umwaka ko yakoresheje ubunyonyezi mu itunganywa ry'ayo matora adama baro yatsindiye amatora wewe amenyesha ko abandanya kwitegurira iyimikwa ku mugaragaro ry'iwe ritegekanijwe kuba ku itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa mbere igisirikare ca siriya catangaje kuri uyu wa gatanu ko israeli yakoze ibitero vya misile ku kirindiro c'indege z'ingwano za siriya kiri hafi ya damascus umugwa mukuru wa siriya ico gitero kikaba catumye haturika ibisasu bitari bike igisirikare ca siriya cagiriza israeli ko ifashe imigwi y'abiyahuzi isanzwe ikore- ikora ibitero muri siriya ibimenyeshamakuru vyatangaje ko ico gitero cakozwe hafi y'ikiyaga ca tiberiya kiri mu buraruko bwa israeli umugwi usanzwe ukurikiranira hafi ibibera muri siriya ufise icicaro mu bwongereza watangaje ko hari ibisasu bishika ku muna- ibisasu bishika ku munani vyaturikiye kuri ico kibuga c'indege yamara ko ata muntu yahasize ubuzima israeli iramaze kandi kwagirizwa akatari gake ko ikora ibitero ku bi- bikoresho bya gisirikare n'ibirindiro bisanzwe biriko imigwi ya hezbollah y'aba- y'abanyelibani muri siriya kuva hatanguye intambara imaze imyaka itandatu igisirikare ca israel kikaba ataco kiravuga ku bijanye n'ibirego vyo kuri uyu wa gatanu ibigo bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ni birahamagarira abategetsi b'ibihugu vya buraya gufasha no gukingira impunzi n'abimukira ibihumbi n'ibihumbi bugarijwe n'imbeho muri kino gihe ku mugabane wa buraya ayo mashirahamwe avuga ko abantu bari mu gihugu c'ubugiriki hamwe n'amabahari ya balkani aribo bageramiwe kurusha abandi amashirahamwe ya onu yita impunzi hamwe n'abana amenyesha ko agerageza uburyo bwose afasha abo bantu yamara ko ata buryo bufise- bu- bukwiye afise bwo kurangura neza ico gikorwa ayo mashirahamwe agahamagarira amareta kongereza inguvu mu mfashanyo atanga Cecile Puli umuvugizi wa HCR amenyesha ko ishyirahamwe HCR ryimuye aba- abimukira b'amajana ribatwara hari uburaro bwiza Puli avuga kandi ko abashika ku gihumbi harimwo n'abana bakiri mu mahema no mu bibanza bitagira ubushuhe atangaza ko ishyirahamwe HCR ritewe amakenga n'amak- n'amakuru avuga ko abategetsi bo mu bihugu vya Balkani babandanya kwirukana impunzi n'abimukira hirya y'ubutaka bwavyo ishyirahamwe UNICEF ryitaho abana riremeza ko abana n'imiryango babaye mu buzima bugoye mu mabahari yo mu Bugiriki iryo shyirahamwe rigasaba abategetsi b'Ubugiriki kureka izo mpunzi zikaja mu nyubakwa z'uburaro n'ibindi bigo bitagira ababibamwo muri kino gihe narirya ngo hasanzwe ari igihe atangenzi nyinshi zigendera utwo turere Donald Trump yatowe kurongora leta zunze ubumwe za Amerika amenyesha ko azoshira habona mu kiringo cy'iminsi mirongo icenda ibijanye n'uburyo igihugu c'Uburusiya civanze mu matora ya Amerika yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe mu k'umwaka uheze ivyo yabitangarije ku rubuga rwiwe rwa Twitter.
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi rya amerika i washington dc ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije rwaruka namwe bwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ubwinshi bw'abantu burenze butuma abaganga barengerwa mu kazi kabo ko kuvura mu bihugu mirongo itanu n'indwi bifise ingorane z'ubukene bw'abaganga mirongo itatu na bitandatu biri muri afurika yo munsi ya sahara hamwe no muri aziya nk'uko ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi ribimenyesha mu cegeranyo caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingaruka ni uko muri afurika abagwayi bahura n'ingorane mu bijanye no kwisuzumisha kuronswa imiti canke aho baryama mu gihe bashizwe mu bitaro ivyo vyunyugwa n'ubukene abantu babayemwo aho usanga umuntu umwe akoresha amafaranga ari munsi y'idolari rimwe ku munsi nk'uko bimenyeshwa n'ishami rya onu ryitaho igwirirana ry'abantu ku isi unfpa muri afurika kandi ibintu vyunyugwa n'uko hasanzwe hari ubukene bw'amazi hamwe n'inzara abantu bakama bagwaye ivyo biruko mu gihe ibihugu bikenye vyo muri uwo mugabane atamikoro akwiye bifise yo kongereza abaganga nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe oms co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere haribonekeza cane igwirirana ry'abantu aha ni mu gihe umuryango umwe urimwo abana bari hagati ya batanu na munani nk'uko unfpa ibandanye ibimenyesha mu cegeranyo caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo kuri mikro muri kumwe na raisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya makamba kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa kugira ngo kuvyara ku rugero bifashe gukurikiranwa neza mu bijanye no kwivuza ruganira na mugenzanje alain ive irankunda biroroshye no gukurikirana n'abaganga ariko mu gihe mutabyara ku rugero abana baraba abana benshi ugasanga n'abo bana ntimubakurikirana n'iyo bagwaye usanga ari benshi birabagora kugira ngo uburyo bwo kujya kubavura mu gihe ufise bakenya urabakurikirana ukamenya uko bafunguye ukarakora ariko bafungura in- imfungurwa zibagirira akamaro bigaca bituma no kwa muganga iyo ubajyanyeyo baheza bakabakurikirana ndetse ugasanga no kurwaragurika bagwaragurika gake ndabye nko ku miryango imwe imwe biroroha gukurikirana abana iyo ubu bafise ari bake no kubaronderera ibintu byo kuvugwa abantu bafise amikoro make ku magara byofasha abana ko bagira ubuzima bwiza bagakura neza nko mu bitaro habaye abantu bakenya leta igashobora kubakurikirana byoroshe kubyara abana bake kuntu byofasha kugira bakurikirane neza ku bijyanye n'amagara y'abantu kuvuga ko iyo abubakanye bayaze neza bakabyara abana bake birashoboka neza ko babakurikirana mu byerekeye ku magara yabo kujyana umwana umwe kwa muganga si cyo kimwe no kujyana n'abana benshi Ibihugu abantu bagishira imbere kwitunga ari ukugira abana benshi biracafise ingorane yo kugabanya igwirirana ry'abantu. Amakuru dukura mu gihugu ca Mozambique amenyesha ko bakenyezi bibaruka abana benshi kuko abana bafatwa nk'itunga ku muryango. Iyindi ngorane itera igwirirana ry'abantu n'abagabo usanga bafise abagore benshi bigatuma avyara abana benshi kandi afise amikoro make ivyo bigaheza bikagira ingaruka ku kwivuza iyo bakitswe n'amagara kugira twumve neza ibijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo reka mugenzanje Alain Yves Irankunda adushikane ku bitaro bikuru vyo mu ntara ya Makamba adushikiriza itohoza yahakoze igwirirana ry'abantu mu ntara ya makamba rituma bitoroshe kubakurikirana mu bitaro ndetse no mu mavuriro mato mato mu bijyanye no kuvugwa kwabo mu gisata c'abana pediatri mu bitaro bikuru vy'i makamba igitanda cagenewe kugwarirako umwana umwe kijako batatu canke barenga winjiye muri ivyo vyumba rusangi bigwariyemwo abantu isuku ryaho sikirenga iryo naryo ritosekazwa kenshi n'uruja n'uruza rw'abantu yaba abagwaje canke abaje gusuhuza ababo igihe c'ijoro abagwaza bahura n'ingorane zo kubura aho baryama kubera ibitanda biba vyuzuye abagwayi claudette niyo nkuru aba ku mutumba rugarama twasanze agwaje ikibondo ciwe kuri ivyo bitaro bikuru aratuyagira kubera abantu ari benshi kare twahora twaragwaza abana ku gitanda haryama ugwaje umwana n'uwo mwana gusa mugabo ubu usanga abana ari benshi ku gitanda n'umugwaje agaca aryama hasi tumenyeshe ko abana barenga cumi ari busanga bari mu cumba categerezwa kuba kitarenza abana bane tudasizemo ababagwaje ivyo rero bikaba inkurikizi n'uko abaganga n'abavuzi badaheza ngo boroherwe mu gihe bariko baravura abagwayi muganga sirasi manirakiza icegera c'urongoye ibitaro bikuru vy'i makamba avuga ko ari nayo mpamvu ivyumba binjiyemwo barinda gusohora abantu bose kugira bagukigwe mu kuvura no kumviriza abagwariye mu bitaro rimwe na rimwe ingwara zo guhema nabi zirafata abaje gusuhuza ababo canke abasanzwe bari muri ivyo vyumba nyene bigwariyemwo abagwayi dutege amatwi donavine hatungimana wo ku mutumba mworosi usanga duhema nabi imwemu zigenda zirahura jewe imwemu ndumva yuko atari vyiza kubera tuba turiko turahema neza uburuhe butavanako bwama bwibonekeje ku baganga aho ni mu gihe umuganga yategerezwa kwakira abantu batarenga mirongo ibiri na batanu ku munsi usanga yakira abari hagati ya mirongo ine na batanu na mirongo irindwi ku munsi iyo ikaba inkurikizi yo kutumviriza neza ingorane z'abagwayi kuko baba ari benshi nk'uko inkuru dukura ku bitaro bikuru vy'i makamba zivyemeza ubuke bw'abaganga kandi niyindi ntandaro yo kurenza amasaha umunani ategekanywa yo kuvura ku munsi n'ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms twabwiwe ko umuganga ashobora guhera isaha zibiri agashikana isaha cumi na zibiri zo mu ijoro acakira abamwitura kugira ngo muri kazoza ibitaro n'amavuriro ntibirengegwe n'abagwayi ni ngombwa inyigisho zo kubyara ku rugero zitangwe by'umwihariko n'abavyigiye ako kamo gategwa na muganga silas manirakiza icegera c'urongoye ibitaro bikuru vy'i makamba turiko turaraba twe twakira abantu ikibazo kijanye no kugabanya ivyaro ntikirashobora gutera imbere inyuma y'imyaka turiyumvira ko igwirango ry'abantu rizoba ryarenze urugero n'ubushobozi bwo mu bitaro n'amavuriro mato mato utazoshobora kubakira ngo bishoboke aba bantu bajwe amahimiriza yo kubyara ku rugero mu banyagihugu iki gikorwa bugishinga abantu b'abaganga abantu basanzwe bavura je ndabona neza yuko menga hagati mu gihugu byogira akamaro cyane mu gihe abantu babaye benshi uburyo butegekanywa bwo kugura imiti buriyongera ibitaro vy'imakamba bisigaye bisohora imiliyoni zitanu uko amezi atatu arangiye kera batarenza imiliyoni zitatu imiliyoni zitatu mu kuyigura nk'uko bivugwa na muganga sirasi manirakiza ibintu biruko mu gihe niyibonetse ucihera mu bubiko n'ingoga kuko abayikeneye baba ari benshi ikeha ry'imiti riboneka kandi mu gihe abagwayi bahabwa imiti yo kubirafufahaza ingwara bafise twumvirize claudine nyandwi aba ku mutumba gisenyi Aha, muri farumasi yaho imiti yirabura bagaca bagutuma kujya kuyigura hanze hari aho usanga yizinvye cyane ukabura uburyo hanyuma umurwayi akakurembana no gupfa agapfa tumenyeshe ko amatohoza ya unfpa igisata c'ishami rya onu citaho igwirana ry'abantu gikorera mu burundi kivuga ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu abanyagihugu bazoba biyongereye ku nshuro zirenga zibiri ugereranije n'uko bimeze uno munsi aho ni mu gihe rusansuma iheruka yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yerekana ko uburundi bufise abantu bababa imiliyoni umunani kugira ngo muri kazoza abantu boroherwe gukurikiranwa mu bijanye no kuvugwa ni ngombwa abubakanye bame bigira inama hamwe yo kuvyara abana bake ku neza y'amagara yabo evrine nitereka aba ku mutumba gisenyi aritanga ko akarorero abandi babyeyi yaba uko umuntu yabahanura bagakunda twubyaye ku rugero nyine kugira ngo abantu a- abo tubyaye baronke ingene baba tumenyeshe ko abagabo bimenyekanye ko bakubaguye abakenyezi babo babahora ko bagiye ku buryo bwo kuvyara ku rugero bafatirwa ibihano n'abajejwe intwaro bo mu ntara ya makamba
amashirahamwe yita yirondoka rijanye n'amagara meza arafise uruhara rudasanzwe mu vyerekeye igwirirana ry'abantu aha twovuga nko gukwiragiza abaremesha kiyago ku mitumba itandukanye igize igihugu ivyo vyofasha mu kwama bahimiriza abantu kuvyara abo bashoboye kurera nk'uko biri mu cegeranyo c'umugambi w'igihugu urabirondoka rijanye n'amagara meza peneser mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi amareta asabwa kugwiza inyubako z'amavuriro eka n'abaganga bogwizwa kugira abagwayi bashobore kwivuza biboroheye abakenyezi hamwe nabo bubakanye bo kwijukira kuja kwa muganga kugira baronswe inyigisho zijanye no gutandukanya imvyaro bagakurikiza n'impanuro bahawe na muganga ivyo vyofasha kugira bashobore kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu nk'uko UNFPA ibandanya ibihanura kugira twumve neza ibijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo tega amatwi ikiyago twagiranye na buramatari arongoye intara ya makamba gadeni y'ukuri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda gadi ni ukuri buramatari w'intara ya makamba ndabaramukije waramutse tubona abantu bagwiriye mu bitaro inyigisho mutanga zo kuvyara ku rugero ntizishika neza haba tubwira abantu yuko bovyara abo bashoboye kurera kuko iyo umuntu avyaye badashobora kurera bica bimugora ugasanga bikobera birazana ingorane haba mu miryango haba no mu kibano biruko kandi mu gihe biboneka ko abantu bavuka ari benshi ego nivyo ndabona umurindi w'abantu uriyongera biraboneka haraduka ibintu byinshi umuntu atari yiteze byaba ubusuma bwo mu mirima abandi ugasanga barabuze n'aho barima abandi ugasanga barabuze ibyo bafungura hagaca haduka rero ube gito bene ubwo kenshi iyo turi mu manama atandukanye haba ku mitumba c'amazone eh, twama ducishamo tukabwira bene igihugu yuko bogerageza eh, kuvyara aho bashoboye kurera kugira ngo twirinde ntihagire ingaruka mbi zohava zaduka bivuye ko abantu babaye umurengera uwo mengo abanyagihugu ntibumva akamaro ko kuvyara ku rugero turabibona bisaba inyigisho guhoza ko izo nyigisho nazo ntitudeha tukaba tu- tugerageza kwigisha bene igihugu ducishije mu ntwaro ducishije mu bajejwe amashengero ducishije mu mashyirahamwe atandukanye agerageze kubahimiriza no kubabwira kugira ngo turabe ingene umurindi w'igurana ry'abantu ingene bugabanuka akenshi izo nyigisho usanga zishikira abakenyezi abagabo ugasanga bibagiwe abagabo turabibabarira kuko byazoshira abantu usanga ari bitanga gukora kubwira umuntu uti vyara bake vyara ushoboye kurera si ikintu uvuga rimwe ngo aca acumva ubwo nyene bisaba yuko umuntu umuntu agerageza kuza arahimiriza yongera atanga uburorero butandukanye bikabonekera kandi ko usanga mu bitaro bitandukanye abantu bara- bagwira ugasanga igitanda caro kiryama kumwe ugasanga kiriko abantu babiri impanuro ni uko bakumviriza akamu bategwa urundi wese avyare abashoboye kurera Umu- gadi niyo ukuri buramatari w'intara ya makamba ndabakenguruki ndabashimiye nawe bamenyesha amakuru Burundi urasharije Imana yakuremye yaguhaye ubwiza n'itunga ryinshi cyane Natewe agahinda n'amarushwa arakoze ara ibirankunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije turuhuke gato mu kumviriza kano karirimbo burundu urasharije kigisha uburyo bwo kubyara ku rugero basama badahwije imyaka imbyaro nyinshi z'urutavana ko bitsinze ikaza amagara y'ababyeyi n'ibibondo
twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikro muri kumwe na raisa liliane inamahoro uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'igwirirana ry'abantu hamwe n'ingaruka mu kwivuza kwabo gwaruka uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
ariko abantu baja mu bitaro ari benshi none ivyo bintu vyoreka kudutera ubwoba vyategerezwa kudutera ubwoba cane gose kuko mu bitaro niho hantu hategerezwa kugirirwa isuku rirengeye niyo bagiye kugwaza ababo bakamenya inyifato ibereye ijanye n'ibitaro kugira n'abandi bagiye kwa muganga ntibahakura izindi ngwara mbaza ndakwishura
mbega ntibofata ingingo zotuma abantu babyara ku rugero ihimiriza rijanye bwa buryo bwo gutandukanya ivyaro girirwo rirakogwa mu mihingo itandukanye y'igihugu ni ukuvuga yuko umuntu wese avyipfuza aheza akegera abaganga kuko nta nguvu zirimwo nta gahato karimwo ahubwo babigisha ineza ryo gukoresha bwa buryo bwo gutandukanya ivyaro rero iyo bishitse abantu ntibatahure ivyo bica bija mu rwego rwo hejuru bajya batwara igihugu bagaheza bakavyigira hamwe kugira bafate ingingo zibereye na cane cane zijanye n'amagara meza y'abanyagihugu muri rusange hari urushinge batera umukenyezi ibinini bamira ku munsi ku munsi n'ibindi turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kubera iki abantu bakenye ayo babyara abana benshi leta ntifate ingingo yo kuzitira ego leta itegeza kuko igira ivyigwa ikaraba uburyo bw'abanyagihugu ukuntu babayeho muri rusangi bakaraba ku vyerekeye abana eh, urugero rw'abakenyezi bapfa ku mwaka urugero rw'abana bapfa ku mwaka barashobora gufata ingingo abantu ntibashishikare kuvyara abana badashobora kurera kuvyara abana badashobora kuvuza kuvyara abana badashobora gushira mu masomo kuko nibwo burundi bw'ejo mbaza ndakwishura
ababyeyi babyaye abana bakeya si bo usanga abana babo baca babaho neza ni uko abo bana baza gu- bwa mbere gukura neza baza kuronswa imfungurwa zibereye abana baza kuronka ico bambara abana baza kuja ku mashure agaheza akamushikana mu mashure ya kaminuza hama nawe akamusohora kandi bikamunezera kubona ivyo bintu bigenze uko atangorane n'imwe ihabaye kuboko kw'abagore udufuko tw'abagabo n'utw'abakenyezi mfungu turingoti tumwe mu bubakanye
ikiganiro ni kira kijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
imana yonyene niyo yodufasha kugira ngo abantu babyare ku rugero atari uko ntibizoshoboka n'ivyo niyo irema ariko yarahaye ubwenge twebwe abantu bwo kumenya iciza n'ikibi ko ibintu vyose dukora bifise ingaruka ni ukumenya yuko igwirirana ry'abantu naryo risinzikariza kubaho k'umuntu wese mbaza ndakwishura
ariko abantu baguma bagwira ntibasanga bafise uburyo bwo- bwo kubyara ku rugero oya ntubeshe na gatoya igwirirana ry'abantu ntimwave muraza ngo riraba uyu avyara benshi riraba umuntu urundi wese muri rusange kuko riraza akamukorako kuko abo bavuka bavuka mu miryango yacu umuntu wese akwiye kubitahura kugira ahaguruke ajijure mugenzi we ku neza y'umuryango wiwe eka no ku neza y'igihugu muri rusange
babaha inyigisho babaha impanuro abasore bake beza dushobora kurera
arakoze muganga munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo burundi urasharije kigisha uburyo bwo kubyara ku rugero
irindi bihuha ubu si nka kera aho abana benshi bafatwa n'iku muri ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere yatwandikiye avuga ati nitwa anael bizimana mba mu ntara ya bururi nashaka kubaza hari igihe mba ndiko ndiga nkumva ibizunguzungu biramfashe ariko mpagurutse nkanywa amazi bigahera ni kubera iki anera bizimana ndakuramukije ego birashobora gushika yuko iyo umuntu ariko ariga amaze umwanya ashobora kumva agize ibizunguzungu aho no kuraba ubwa mbere yuko utaba urushe aho hantu wicaye hariho umuco ukwiriye kugira ubone neza ibyo uri kuriga mu makaye yawe mbega uba wafunguye neza igice no guhanura ni uko ushishikaye kubona ivyo bimenyetso kuri wewe wokwirukira kwa muganga kugira bagusuzume neza baguhe imiti ibereye
abarongo y'abandi abakuru b'amadini n'amashyirahamwe uwo mugambi urabega
uwitwa frank ndundi ab'igihanga arabaza nimba umuntu ashobora kudasubira kuronka ikibondo mu gihe aba yari amaze kuronka umwe canke babiri ariko ugasanga uwa gatatu biranse kandi yavyipfuza bitegwa n'iki canke umuntu yozitira gute ntibimushikire muganga munyana twishurire na frank ego cane birashobora gushika yuko iyo umuntu avyaye umwana umwe canke babiri bishobora gushika akabona vyanse yuko aronka uwa gatatu kandi yavyipfuza umuntu araheza akegera muganga ari ku mugore canke ku mugabo kuko mugenda mujanye kugira babasuzumire hamwe bakaraba ko ata muntu n'umwe yaba aragwaye ingwara ishobora gutuma ibimba vy'irondoka vyiwe bisinzikara amagara y'abantu batwigishe uburyo bwo kubyara ku rugero maze ingo rero tuzare ku rugero kugira turonke amagara meza turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere uno munsi uvuga uti urera nabi ugatukwa n'abakwe bikubwiye iki ushobora kubyara abana benshi ukabura icyo bagaburira bamwe bagaca bacika ibiraro ukaja mu mabarabara bagatangura kwiba abajyango barashobora kugutuka
bikubwiye iki ntihajya nk'umukobwa wawe aca mu nzira mbi ugasanga nk'abakobwa ubu barakunda gutwara inda z'indaro iyo atwaye iyo nda y'indaro batukaweho bikubwiye iki
nko kuvuga ko iyo abavyeyi bavyaye abana bakaba benshi ugasanga ntibabakurikiranye mu ndero yabo ugasanga iyo bageze kubaka ntibitwaye neza uwo mugani abakuru babo ntabwo batuka umwana ariko baratuka umuvyeyi yamuvyaye ko yareze nabi arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo nshimiye ara ivira nkunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara y'amakamba nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na kayisa liliane inamahoro ndabakengurukiye
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi